sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena. Kun torbanitti guyyaa dilbataa akka dhiyaatu qophii dargaggootaati. Weellisaa Andu'aalem Gosaa VOA waliin haasaa taasiseen muuziqaa Oromoo adda addaaf baay'inaan kan badhaadhe ta'us waggoota darban keessatti guddinni isaa xiqqaa ta'uu ibsee akka jaallatamuuf hojjechaa akka jiru dubbata. Galmoo daawwit kanarratti qophee qindeesse qaba kuno.
Hayyee baga wajjin hoo gammanne abbaa
yeroo
Hayyee.
Saba gamii siin jedhee tattaansuudhaan fedha qabattee afgaaffii deemee kanaaf yeroo dhugaattee guddaa galateef Hayyee. Sinillee galatooma waan albama ayyaantu guyyaa ibsa miidiyaa kenninuuf xalayaa keenya kabajaan nuuf dhuftaniif galatooma.
tole mee Andu'aalem waa'ee kee gabaabsi turte bilee waa'ee kee waan baay'ee beeknaa eenyuuf hin jirre Andu'aalam artistiidha. Weellisaadha. Eh, Waa'een koo gabaabaan waanuma kana dura baay'ee ibseedha. Ani dhaloonni koo baale guddinni koo asallaadha. Eh, Kan hojjedhu aartiidha. So eh, kana fakkaata Andu'aalam.
egaa kanaan dura kan nuti baay'ee ittiin deemnu dhaggeeffatu inni sabni Oromoo kan ittiin si beeku Eh.
sirboo waan keente keessumaa suur sagalee yookaan viidiyoodhaani Eh, egaa gannoo ta'e hedduudha.
eh, Har'a moomni kootti ayyaantumte ayyaantu yeroo jalqabaatti eh, eeyyete, eeyyete.
Maaliif jecha egaa yoona jecha zahuudhaan Nee.
wanti si tursan maali akka Tokkoffaa albama yoo hojjettu qophii barbaada itti qophooftee yaaddee eh, maaltu barbaachisa jettee karooraan hojjetta. Eh, Waan tokko tokko yoo si hin taane hin diigdafa. Kanaaf ayyaan- ayyaantuu yoo hojjennu namoota hedduu taanee qophoofnee hirmaannaa nama hedduutiin hojjetame albama cimaa akka ta'uuf jechuudha. Kanaafuu eh, ayyaantuun qo- qophiidhaan hojjetamee albama hojjechuuf immoo qophiitu barbaachisa jechuudha. Kanaaf turre.
kanaaf turtan.
Eeyyeti.
Mee ayyaantuun maaliif ayyaantu jedhame waa'ee isaas gabaabsina tilme gabaabsina.
Yaa, ayyaantuun waan nuti qabnuu fi milkii keenya waan eh, oromoo keessa jiru hin ibsa jennee waan amannee fi ayyaantuu goone nuti immoo ayyaantummaan moona ayyaantuun mo'icha ayyaantuun postiiv inerjiidha ayyaantuun milkaa'ina
Kanaaf kana jechuudha.
Eh, Ayyaantuun. Egaa albamee hojjechuun baay'ee dadhabsiisaa.
Eh, jee.
Qeenxee hojjechuun illee baay'ee dadhabsiisaa akka ta'e hubannaati.
Eh.
Mee achi keessa dadhabinni ture, dheeduun ture, wanti si danqaa ture maal fakkaata gabaabatti? Ammarraa hin ta'e gaafa duulaantu maal faati si duulaa?
ani dadhabbii fi danqaadha jedhee hin ibsu garuu tattaaffii kaayyoo keetiif waan gootu malee eh, danqaadhas jedhee hin yaadu just eh, xaariidha inum xaarta garuu milkaa'inaaf xaarta yoo hin xaarre immoo milkooftu kanaaf danqaa jedhee namni waan ibsu sana ani milkaa'inaaf waan godhan jedhee tan hin ibsa.
Asitti ilaaltaa Mm.
Tole, Egaa ati dargaggeessa yookiin keenyallee qophii dargaggooti waan Eh.
ta'edhaaf ammayyuu egeeriidhaa fi aartii Oromoos baay'een qabne jedhamu keessatti nama hojjetaa jedhamee guddinaan ta'uu tokko Eh, ta'eeti.
hayyee.
Eh, Gara fuulduraatti hojii aartii Oromoo kana keessatti eh, kan ammatti jirtus haa ta'u kan kaan irratti eh, maal fiixaan baafattee eh, yookaan itti milkooftee darbuu yaadda maali kaayyoon kee fuulduraatti?
kaayyoon koo yoo rabbi na jiraachise albama afurtama hojjechuu garuu albama hojjechuun baay'ee ulfaata Eh, just kaayyoon koo kan haa ta'u malee haga danda'e garuu milkaa'inaaf nan hojjedha kana caalaas yoo danda'e garuu immoo impaaktii guddaa gochuu barbaada Aartii afaan Oromoo keessatti.
Eh, Tarii artistoota dargaggeeyyii warra olfaa jiran warra si fakkaatanii fi dhaamsa dhumaa nutti dabaale.
maaloo naa jabaadhaa hin jedha naa jabaadhaa aartiin Oromoo kanum keenya kan hunda keenyaatti dorgomaa taanu haa hojjennuun jedha. Jabaadhaatee hojjedhaa.
Bagoo walumaan gammanne ulfaadhaa.
Egaarraa albamii muuziqaa kan albam gosaa inni jalqabaa gadhiifamee jiraati. Mee waa'ee albamii kana gabaabsiti. Ayyaantu maal argata?
Albeemni kun hojiiwwan kudha jaha of keessatti hammata muuziqaawwan adda addaa isa keessaa hojiiwwan muuziqaa godinaalee ja'a yookaan rukuttaa muuziqaa aadaa Oromoo ja'a of keessaa qaba. Muuziqaan kudhan immoo muuziqaa fooyyaa yookaan ammayyaa xiqqoo ishee waan aadaa irratti waa daddabalame kireetiivitii adda addaa qabu jechuudha. Bifa kanaan hojjetame muuziqaan kun gama walalootiin bilchina addaatiin itti yaadamee irratti hojjetame aartii workiin isaa kan hojjetame gama muuziqaatiin illee muuziqaa kam kam hammachuu qaba albeemni kun jedhamee itti yaadamee kan hojjetame bifa kanaan ogeessonni meeshaa qindeessan muuziqaa qindeessan illee filatamaniitu kan hojjetame baay'ee muuziqaa bilchaataa jenereeshinii keenyaati jedhee naman. Ayyaantuun egaa akkuma beekamu Oromoon ayyaantuu ayyaana waggaa ayyaantuutu argaa jedha. Dabalatas immoo ayyaantuu jechuun waan gaarii nama milkaa'e milkii akka jechuuti. Nutis albeema kana gaafa akka yaadnetti arginu milkaa'ina isaa barreetu ayyaantuu akka taanetti yaadne so maaliif mata dureen kun welleen kun gara mata dureetti nuuf yaada jedhu kaasne dabalataan illee ergaan wellee ayyaantuu jedhu keessatti hedduu bilchaataa baay'ee beekumsaan kan hojjetamee fi kitaabni Dooktar Gammachuu Magarsaa Oromoo Naawulee jedhu keessa akka wabiitti godhatamee hojii hojjetame ture kanaaf ayyaantuu jaallanne gabaabaadhallee muuziqaa gabaabaa dafee dhumu mi'aa dhumu yeedaloowwan adda addaa jaha ol kan of keessatti qabatudha ayyaantuu qofti kanaaf filanne.
amma egaa albameewwan muuziqaa afaan oromootiin kan artistoonni baay'ee yaalaa hojjetaa turani tarii isa kana ayyaantuu kana maal adda godha?
Ayyaantuu wanta baay'eetu adda godha. Qulqullina hojichaa, qulqullina walaloo, qulqullina yeedaloo, qulqullina muuziqaa dabalate addatti immoo akkaataa aartii fakkaatu dhimma tokko qabiyyee tokko qofa irratti kan hin daangoofne yookaan siyaasa qofatti kan ofiniin yookaan jaalala qofatti kan ofiniin adda addummaa heddumminaan kan keessummeessee fi baay'ee itti yaadamee kan hojjetame ta'uun albeemaa afaan oromoo keessatti adda isa godha. Kan lammataa sirbuma kudha jaha ta'uun sirboota haaraa haaraa haaraa kudha jaha qabatee ba'uun kunillee rekeerdii haaraadha. Kana dura albeemni afaan oromoo sirboota yoo rimiksii ta'an yookaan immoo kan kana dura hojjetan itti dabalanii baasan malee kudha jaha sirbi haaraa ol faana albeema ta'ee ba'een beeku kuni adda godha.
Yeroo baay'ee albaamiin gaafa ba'u sirboonni artistoota kan kan miira wal fakkaannaa irratti tarii akka inni adda ta'e mi'aansaa ol ba'ee mul'atuu fi agamuuf eeggatta.
Hedduu irratti hojjenne. Sirboota soddomaa ol keessaa sirbi kudha jaha filatame. Adda addummaa yaadaa akka qabaatuuf nama kamii wajjin illee akka waliin fakkaannee fi itti yaadameetu hojjetame gama rukuttaa muuziqaatiin yookaan dhamdhama muuziqaatiin tachiin nama akka waliin fakkaanneef ogeessota hedduu irratti hirmaachisa yoo xiqqaate ogeessoti torba wal irratti hirmaataniiru bifa kanaanitu hojjetame waan ta'eef adda ta'uu ni danda'a jenneetu amannaa addummaa isaas akka kanaan of eeggannoodhaan hojjeta.
Mee egaa kanaan dura dhimma dhuunfaatti fidaa deema kanaan dura andaadamee hojjetee bilillee kan hojjete siinatti fakkaata andaadamee miin akkamittiin ibsa.
Andu'aalem artistii jabaadha. Agammaatti hojiiwwan hedduu waliin hojjenneera. Albeema kana keessatti sirba kudha jaha keessaa sirboota kudha tokko anatu barreesse. Isa durallee bilillee kan ammaatii kaaste kanallee anatu barreesse. Sirboonni hin baanellee kan albeema keessatti namachiifamne kan inni isa waliin hojjedhee jira. Anaaf handuu erga wal barree reefu waggoota sadiif adeemna. Waggaa sadii keessatti hojiiwwan gurguddoo akka kanaa namni hojiin hojjechuu hin danda'u. Kan nuti hojiin hojjenneef gatii waliif taaneef. Andu'aalem nama of kennaa nama komiitimentii ajaa'ibaa hojii isaa irratti qabu muuziqaan jireenya kooti jedhee nama yaadu galgalaaf ganama meelodii bareechuu irratti nama hojjetu waan ta'eef nabirra wanta jiru walaloo gaafan isaaf kennu akkaataa gaariin na gammachiisee waan hojjetuuf hedduun looga kanaafu andu'aalem artistii jabaa dhaloota keenyaati hedduu kan itti boonnuu fi sinsiniidhaan nama ilaallu dha jedhee yaada.
Waliigalatti amma albeemni kun yeroo torba dilbataatti kan ofirra keenyaan ba'ati muuziqaa oromoo keessatti maal fida waan addaa godha jettee wanta ta'e yaadu daayivarsiitii muuziqaa rukuttaawwan adda addaa rukuttaawwan hin baratamne muuziqaa Oromoo keessatti gumaachamuuf deemu albeema kana booda dabalataan aayidiyaan yookaan yaadni akkamiin akka ibsamuu danda'u agarsiifamuuf deema albeema kanaan walumaa galatti namni boone afaan isaa akka jaallachuu danda'utti itti yaadame waan hojjetamee fi miira gaarii tokko indaastirii muuziqaa afaan oromoo keessatti albeema gumaachuuf deemu ayyaantuun. Namni kamiyyuu albeema ayyaantuu dilbata kana waan ba'uufi pilaatfoormiiwwan muuziqaa hundumaan dhaggeeffachuu danda'a yaadas yaada kamiyyuu namni qabu kennuu danda'a. kun jalqabbiidha malee xumura miti kana booda aandu'aalemirraa albeema hedduu eegna isatti aan irratti fooyyessee waan dhufuu qabu waan maluu fi yaada keessan gumaacha ayyaantuu immoo caqasa ulfaadha. Isin illee galatoomaa vii'oo'ee afaan oromoo yeroo hundumaa waan oromoo biraan dhabamtanii baay'ee galatoomaa ulfaadha.
Baga wal koltanii.
Galatoomaa.
Gorsa maqaa keetii fi gahee kana keessatti qabamutti.
roobeel furgaasaa araarsaan jedhama promootara olaanaa albama ayyaantuti
Egaa har'a milkooftanii albamni ayyaantochas beeku jira ammallee baga milkooftan siin jedha.
galatoo Mee dadhabbiinsa maal fakkaata ture hojiinsa akkamittas geessan gabaabsinitti.
eegaa akkuma erga sila ibsuuf yaalletti artiist Andu'aalam Gosaa erga hojii albamii nan qopheesse jedhee ka'e gara waggaa jaha ta'eera Eh, garuu erga albamii ayyaantu irratti full time ta'ee yeroo isaa fudhatee hojjechuu jalqabe olmost gara waggaa sadiiti Eh, waggaa sadii kana keessatti xumurame albamichi albamicha kanarratti eh, wantoota guguddoo eh, tuqamuuf yaalametu jira Eh, indastirii muuziqaa indastirii muuziqaa biyya kanaa keessa jiran baay'inni guguddoo kan jedhaman baay'inni isaanii muuziqaa irratti hirmaatanidha. Eh, Sirbootni albama kana keessa jiran sirboota gara kudha ja'aati. Eh, Yeedaloo fi walaloon isaanii addadha. Eh, Sirboota kudha ja'an kana keessa sirboonni ja'a sirboota aadaa eh, Oromoo keessaa aadaalee naannoo garaagaraa eh, kan qabatanidha. Sirboonni kudhan immoo eh, sirboota eh, afaan Oromoo eh, kan eksperimentaal ta'an or kan
Ayyaanota.
Exactly. Kan aadaa hin taane sirboota sana kudhan qabateera. Eh, Kanarraan kan hafe sirba baay'ee ajaa'ibaa eh, sirba istaandaardii isaa eeggate sirba eh, sirboota addunyaa waliin eh, wal dorgoma jennee yaanneedha. Eh, Sirba kana akka nu dhaggeeffattan eh, fulbaana kudha lama booda gabaatti ba'a jechuudha.
Egaa kanaan dura wanti aartii Oromoo keessatti beekamu ati quba qabda dhayyaadha piroomootara gatii taatee fi artistoonni dadhabanii viidiyoos ta'u albamachas fidanii ka'anii fiyyuu duubarra gabaas dhabuu danda'u gatii itti dadhaban gatii danda'u. Mee hojiin dhimma kana beeksisanii waan raagachuu piroomooshinii maal fakkaatu ture tarii waan sin deeggaru guutoota dhaqanitti hojii kana hojjechuudha.
Ok, thank you. Albama kana hojjannee xumuruuf eh, baasiidhuma artistichaa fi eh, naannoo sanarra jiruun ispoonsarotaan ala gara baasii qarshii miliyoona torbaatu bahee ture. Eh, Albamicha erga xumurree ispoonsaroota keenya barbaaduu jalqabne garuu eh, akkaataan nuti ispoonsaroota ingeejitti goone akchaalii adda miti garuu eh, ofariin nuti kenninuuf ofarii isaan jaalatanidha kana jechuun eh, ofarii wiin wiin jedhamudha kana jechuun eh, oomishaa fi tajaajila isaanii eh, bakka itti barsiisan barbaadu yeroo ispoonsar godhanii wanna sanaaf immoo eh, nuti wanta qopheessine jira fakkeenyaaf albam tuurii qabna eh, biyya keessattis biyya alaattis ispoonsaroota keenya biyya keessaa keessaa olmost ammaaf eh, maqaa magaalotaa dha'uun haa turuuti olmost magaalota oromiyaa shan guguddoo irratti finfinnee dabalate koonsartii guguddaa qopheessuudhaaf qophii xumurreerra kanaan diil gooneerra Eh, ispoonsaroota korporeet kaampaanii ta'an ispoonsaroota guguddaa keenyaan dabalate immoo eh, namoonni dhuunfaan eh, baay'een nu gargaaran baay'een nu duukaa dhaabatan aartii oromoo guddisuuf namoonni proudly dedicated ta'anii eh, fedhii isaanii gochaan nu agarsiisan kan maqaa isaanii hin dhoofnes kan maqaa isaanii hin dhoofnes baay'eetu jira. Kanaaf albamiin ayyaantuu akkaataa ingeejimentii ispoonsaroota waliin qabullee aartiin Oromoo akkaataa walqunnamtee ispoonsaroota garaagaraa waliin qabullee cabseera jennee abdanna. Kana jechuun kana booddee namni hojii gaarii hojjete hojii istaandaardii isaa qabu hojjete sagantaa isaa baafatee sagantaa kaampaaniin ispoonsar isa godhu oomishaaf tajaajila isaa bakka inni beeksisutti yoo seeraan itti fayyadamiinsa isaa ibsachuu danda'e kaampaaniin kamiyyuu aartii oromootiif banaadha jedheen abdan kana booddee jechuudha kanaafuu yeroo nuti as qaqqabnu chaalenjii xiqqaadha ni miti bakki deemnee qaaneffnu hin jiru selektiif taanee deemna waan ta'eef garuu chaalenjiin sun ammas furameera aartiin oromoo hundi ispoonsaraan ni deeggarama jechuu miti. ammaaf nuti carraa kan arganneera isa kana booda immoo haala kamiin ingeej gochuu dandeenya isa jennu irratti ani akka promootara tokkotti artistii kamiyyuu waliin artistii aadaa duudhaa fi afaan oromoo beeksisuu irratti aadaa fi afaan oromoo guddisuu irratti hojjetu waliin hojii gaarii yoonni qabatee dhufe isa waliin hojjechuuf qophiidha haalatti deemnus ni sirreessinaa jechuudha.
Dhumarratti naa kaastee tokko adda tokkotti kaasuun barbaada. Egaa weellistoonni warri kaan jiru tarii sirba gaarii fudhachuu danda'u ayti piroomootara yookaan immoo oomisha namni tokko oomishee kan namaaf beeksisee dhaadhisudha waan taateef keessumaa artistoonni lakkoofsa gama kanaan isaan mudatu kana maal gochuu qabu artistoonni Oromoo yaada gabaabaa nutti miidhamu ta'eera.
Dhugaa dubbachuuf kana dura taateen na qunname yoo jira. parsanaalee kaampaanii biyya kanaa keessa kaampaanii tokko korporeet kaampaanii wayii keessan hojjechaa ture namni tokko ispoonsara gaafachuu fuudhee deemeet aartii oromoo hin deeggartanii jedhanii deebi'e suni hin barbaachisu yeroo ispoonsaroota bira deemamu ispoonsaroonni maal barbaadu nuti maal barbaannaa maaliif ispoonsar na gootu gaaffii jedhus deebii gaarii qabannee deemuu qaba. kaampaaniin qarshii dhaan ispoonsar artiistii tokko ispoonsar qarshiidhaan yeroo godhu wanti inni artistichi irraa barbaadu jira oomishaaf tajaajila isaa beeksisuu irratti jechuudha. Ati qarshii haganaa ispoonsar na godhi ani immoo aartii kanaan sirba baase kanaan or diraamaa hojjedhe kanaan or fiilmii hojjedhe kanaan oomishaaf tajaajila kee ummata oromoo miliyoona jaatamaa ol biraan siifan qaqqabsiisa jechuun illee waan salphaa miti yeroo konvinsi goonu garuu piroofeshinaal taane wiin wiin taane ati yoo akkana naa gootan akkanan sii godha kana yoo ispoonsar na gootan isin kana fayyadamtu jennee haala piroofeshinaal ta'een ibsachuun dirqamas waan yeroon gaafatus jedhee namda haala kanaan yoo deemnee ispoonsarshippii sana aksepti gochuu atliist qarshii nuti gaafanne yoo nu kennuu baatanillee haala sanaan konvinsi gochuu dandeenya taanaan qarshiitti hir'ata malee rijeekshiniin hin jiraatu jechuudha kanaafuu yeroo deemnu aartii oromiffaa waan ta'eef qofa miti kan isaan ispoonsar godhan faayidaa maal irraa argannaa jedhanii ispoonsarsi godhu kanaafuu ispoonsaroota yeroo ingeej godhamu ispoonsar yeroo nagootan faayidaa akkanaa argattu ummata oromoo aga kana adrees gochuu dandeessu tajaajilliif oomishni keessan ni guddata galiin keessan ni dabala jedhanii amansiisuun dirqamaa jechuudha.
promotarri yeroo ibsa bal'aan laattee guddaa galatoomii egaa looni keessan dirqatti lakkifaman akka fakkaata carraa gaarii ulfaadhu siin jedha.
Galatoon. Thank you so much.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Morodaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa Fiqaaduu Fursaatu nu jalqabsiisa. Shararii jedha. Haa shararrume.
Siraan adii dibama alinarraa eenyu sidhamaa bara dira. argine Durebaana amamu wanta wargina Shararime Durebaana amamu wanta wargina Sharari gara kukutu Lamu yartu mu inyartu Wanu tole nurratisi Unde keti koja bersi Sharari Sharara amamu wanta wargina Sharari Sharara amamu wanta wargina Sharari Sharara amamu wanta wargina Sharari Sharara amamu wanta wargina Sharari Sharara amamu wanta wargina Amamu wanta wargina Amamu wanta wargina Sharari na sharari Oh oh Sharari na sharari Oh oh oh ya hey oh oh ya hey oh oh ya hey oh oh ya hey oh amma baritas kapae oh taunke mikanae Sharari gara kukutu lamu yartu nu hinyartu Sharari gara kukutu lamu yartu nu hinyartu Sirana titi bamari narai nu sitamai Parani rana ti corre godu koti sumano Dura turre dubatari kusu sukunu fintani Wanu ibesa namurra sharari me durabana Sharari me durabana amamu wanta wargina Sharari me durabana amamu wanta wargina Sharari gara kukutu lamu yartu mu inyartu wanu tole nuradisi unde keti koja besi sharari sharara amamo hanta wargi sharari sharara amamo hanta wargi sharari sharara amamo hanta wargi sharari sharara amamo hanta wargi sharari sharara amamo hanta wargi amamo hanta wargi amamo hanta wargi Oh oh Sharari na sharari Oh oh Sharari na sharari Wallistoota dhiyeenya kana sirba baasan keessaa Lamlam Haayila Mikaa'elii ishee tokko. Sirboonni see caalaan afaan Amaaraatiin kan sirbamanidha. Sirba tokko afaan Oromootiin sirbiteetti. Baay'ee mi'oofti. Waliin jedha. Waliin haadhannaman.
Walintaana ati qabamtee baay'ee rifatan. Nafaana diroo yoo si ilaalan jaalala atuun dadhiftee kan si hawwatan naaf ilachuu kee naaf diikuutan hinaafan. Eeyyee eeyyee kan si hawwatu nan baay'ee keessatti hundarra caale kiyyaa si godhe hammaa dhumatti. Eeyyee eeyyee jaalalti dhugaa hawwataan kumaadha san keessa carraan jaalatamaadha argaa wal fuudhaa. Waliin jiraanna waliini jaalala dhugaa hedduuni jirraa jiraanna waliini mana tokkotti nagaani. isa guddaa aanuu ragaadha gammachuu addaa. Eeyyee eeyyee kan eeyyee. Galannaa ga'uu abjuun kameeti. Dheebuun jaalala fuuramee marti hamma dhumaatti. Waliin jiraanna waliini jaalala dhugaa hedduuni. Jirraa jiraanna waliini mana tokkotti nagaani. Waliin jiraanna waliini jaalala dhugaa hedduuni. Jirraa jiraanna waliini mana tokkotti nagaani. Waliin jiraanna waliini jaalala dhugaa hedduuni. Jirraa jiraanna waliini mana tokkotti nagaani.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin nama manna muuziqaati. Haayile Yesuus Fayyisaa maal taate jedha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.